turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mubwiye gushikirizwa na diana ninahazwe ndi muri studio ya gatanu mu burundi ikena ry'umuyaga nkuba ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura rimaze gusubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu baba mu makartier abanga babangamiwe n'iki kibazo bashobora kuba badandaza ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amata amata hari amatara birafasha cyane bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona kandi ducuruza ibintu bigasohoka
ubu ni umwe mu banyagihugu baba mu makomune ya kabezi ni komune se amakomune ya kabezi iri mu ntara ya bujumbura muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu mirongo umunani bo mu gisagara ca goma nibo bamenyekane ko bicishijwe inkoho mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa abandi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani barakomeretse igisirikare gisabwa gutanga imihoho sudani ishobora kwemera ikoreshwa ry'ikivuko adre iki kivuko kiri ku mupaka uh, ico gihugu gihana na chad ni mu ntumbero yo korohereza abagira neza batwara imfashanyo mu burere inzara izura inzara idoha ku murwa mukuru wa qatar hariko habera ibiganiro ku ntambara ya israel na hamas israel yavyitabiriye hamas ntiyagiyeyo ido nido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase sangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose reka amakuru ndabafitiye kuri uno mugoroba ndayuguruye ku mugabane wa afurika urwego rw'ubuyobozi bw'ikirenga bwa sudani bwavuze ko rushobora kwemera ikoreshwa ry'ikivugo adre ico kivuko kiri ku mupaka sudani hana na chad ni mu kiringo c'amezi atatu n'ingingo ibigo bitanga imfashanyo vyari bimaze igihe kirekire birindiriye kugira ngo bishobore gushikana imfashanyo mu turere tw'intara ya darfur twugarijwe n'inzara ejo ni mu kankusi abashinzwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'ibiribwa ku isi bavuga ko abantu barenga miliyoni esheshatu bahura n'ikibazo cyo kutabasha kwihaza mu biribwa hirya no hino mu ntara ya Darfur iyi igenzurwa ahanini n'umutwe w'abitwara gisirikare ba RSF imaze amezi cumi n'atandatu mu ntambara ihanganyemo n'ingabo za Sudani inzara kandi iranuma mu nkambi ya Zamzamu mu majyaruguru ya Darfur ingabo ziri ku ruhande rwa guverinoma zazitiye imfashanyo mu kwezi kwa kabiri yambukiranyaga ahitwa Adre ku butaka RSF igenzura izo ngabo zavugaga ko hakoreshwaga mu kugemura intwaro inzobere z'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro z'uyu mwaka zasanze ibyavugwaga ko rsf yakiriye intwaro zaturutse muri emira ziyunze z'abarabu ari ibyo kwizerwa emira ziyunze z'abarabu na rsf barabihakana imiryango itanga imfashanyo yavuze ko kubuza ikoreshwa ry'uwo muhanda mu gice kigenzurwa na rsf byahejeje amatoni ibihumbi y'imfashanyo muri cade mu gihe umuhanda winjira muri iyo ntara wemewe n'igisirikare ari uwahitwa Alitina wonyine ubu wuzuye amazi kubera imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi icyemezo cy'akanama ngishwanama cyagaragaye nk'ikiziye igihe cyane cyane mu gihe ibiganiro bibera mu busuwisi bigamije guhagarika intambara no korohereza imfashanyo z'ubutabazi ingabo ntizayitabiriye
ijwi rya amerika abahuza mpuzamakungu mu ntambara israel ihanganyemo na hamas uno munsi kuwa kane barahurira idoha ku murwa mukuru wa kata mu biganiro vyo kurondera ingene impande zishamiranye zotanga agahengwe mu ntambara ibandanya mu ntara ya gaza israel yavuze ko izayitabira ivyo biganiro biza kuba birimwo intumwa za amerika misiri na qatar ni mu gihe ejo kuwa gatatu hamas yavuze ko itaza kubizamwo abaserukira uwo murwi bashobora kuza guhava bahura n'abahuza mu kanywa katarimo israel nk'uko babandanya kubitangaza ibiganiro rero bitangura uno munsi biza kurimbura ingingo zitandukanye ingene haboneka agahengwe k'intambara kamara indwi zitandatu ingene ingabo za israel zova mu ntara ya gaza cane cane ahari abanyagihugu benshi ingene impande zitandukanye zohererekanya imfungwa z'intambara cane cane abapfasoni abageze mu zabukuru n'abakomeretse n'irekurwa ry'abanyapalestina bagizwe imbohe iyindi ngingo irimburwa ni ingene imfashanyo zoshikira zakira abazikeneye abanyapalestina bagize imbohe bagataha no gusanura gaza ibikorwa byo gusanura gaza ariko bizoba intambwe zose zindi z'amahoro zigiye mu ngiro ibiganiro vy'uno wa kane biza kuba mu gihe icuka kibandanya kuba kibi mu karere israel iherereyemwo hambavu y'intambara itaracureha mu ntara ya gaza israel n'umugwi wa hezbollah babandanya kurwanira mu icunga rero umupaka wa libani ikindi kiriko congera icuka kibi ni ibitera abarwanyi b'abahuti bo muri yemen babandanya kugaba ku bwato bw'ubucuruzi hari kandi umwikeko mwinshi ko irani ishobora kwihora inyuma y'igandagurwa ry'umukuru wa hamas ariwe ismail haniye naho israel itarigamba ko ariyo yamugandaguriye muri irani mu kwezi guheze impande zitandukanye zegeka urupfu rwiwe kuri israel tukivuga rero ku vy'intambara indwi imwe iraheze Ukraine yigaruriye agace gato k'ubutaka bw'Uburusiya ariko ntirasobanura ico ishaka gukoresha ico gice yigaruriye nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi aje kutubwira Ukraine yambutse umupaka ku buryo butunguranye kuwa kabiri tariki ya gatandatu y'uku kwezi yinjira mu karere ka Kursk mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Uburusiya ivuga ko imaze kwigarurira ahantu harenze kilometero kare igihumbi ni ubwa mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose agataka k'uburusiya gafashwe n'igihugu cy'amahanga ubu hose ngo ukraine yahirukanye neza neza abasirikare bose b'uburusiya yemeza kandi ko yafashe abarenga igihumbi muri bo ibagira imfungwa z'intambara mu ijambo yaraye agejeje ku gihugu kuri televiziyo na radiyo bya guverinoma perezida wa ukraine volodimir zelenski yarababwiye ati turimo turajya imbere neza mu karere ka kursk turimo turagera ku ntego yacu kugeza ubu umubare w'abantu imirwano yaba imaze guhitana ntuzwi naho ku bakuwe mu byabo n'intambara bararenga ibihumbi magana abiri ku ruhande rw'uburusiya perezida vladimir putin w'uburusiya avuga ko amaze kohereza abasirikare b'inyongera mu karere kugira ngo birukane abanyayukrene abahanga mu by'umutekano n'igisirikare bavuga ko ntacyo aho ukraine imaze gufata havuze ugereranije n'ubunini bw'uburusiya bufite ubuso burenga kilometero kare miliyoni cumi na zirindwi nicyo gihugu cya mbere kinini kure cyane kurusha ibindi byose ku isi ariko perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika avuga ko kursk ibereye mugenzi we putin ihurizo ritarabaho ukraine yemeza ko idafite umugambi wo gufata agataka k'uburusiya ubuziraherezo perezida zelenski asobanura gusa ko ari uburyo bwo kurengera ubuzima bw'abaturage ba ukraine no gushakisha uburyo intambara yarangira
uko tugenda dusenya igisirikare cy'uburusiya mu turere twegereye imipaka niko tugenda dusatira amahoro ku gihugu cyacu n'umutekano nyawo nubwo bimeze gutya ariko ukraine ntisobanura mu by'ukuri uburyo izabigeraho ntisobanura kandi niba izakomeza kwagura aho yigarurira cyangwa niba izabigumye aho imaze gufata nabwo kugeza ryari
inshuti zacu ayo makuru muhejeje kumva n'ayandi hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya yutube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu gice cya kabiri cy'ano makuru kiza kwibanda ku yavugwa mu karere k'ibiyaga binini bya afurika muri iki gice cya kabiri turaja mu burundi no muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho tugiye guhera mu gisata c'umutekano mu kwezi kumwe gusa abantu mirongo umunani nibo bamaze kwicwa hakoreshejwe inkoho abandi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani barakomereka ni mu gisagara ca goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru abanyagihugu n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki muri kivu ya ruguru basaba bashimitse ko ubuyobozi bwa gisirikare bukurwaho ibindi kuri no nkuru n'umenyeshamakuru jimi shukurani bakomera Colonel Faustin Kamande Kapende wa Kamande umuyobozi w'umujyi wa Goma yumvikanishije ko abateza umutekano muke ari abitwaje intwaro bagamije guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma ubu torohewe n'ibibazo by'impunzi zaturutse muri teritwari ya Rucuru na Masisi aho nazo zahungaga umutekano muke kuba mu kwezi kumwe gusa ubwicanyi bwariyongereye cyane mu mujyi wa Goma bitera impungenge societe civile muri uyu mujyi utuwe n'abaturage babarirwa kuri miliyoni ibiri uyu ni bwana Mario Ngavo Kambale umuyobozi wa societe civile mu mujyi wa Goma Nous avons
dufatanyije n'inzego za leta zitandukanye tumaze kubona ko umutekano muke ukomeje kwiyongera mu mujyi wa goma aha ni muri karitsiye zose mu buyobozi bwa gisirikare ntacyo burimo gukora kugira ngo ibi bibashe kurangira mu kwezi kumwe gusa abantu mirongo inani bamaze kwicwa abandi barenga ijana na mirongo itatu barakomereka kandi ibyo byose byakozwe n'abantu bitwaje intwaro kugeza ubu tutaramenya aho ziri ubuyobozi bwa gisirikare ntacyo bwatumariye ahubwo twebwe abaturage tugomba kwishyira hamwe ubu buyobozi bwa gisirikare bukavaho kuko iyo niyo nzira imwe izadufasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu mujyi wa goma no muri kivu ya ruguru kuri sosiyete sivile uretse kuba ubuyobozi bwa gisirikare bwarananiwe kugarura umutekano mu ntara yose ubu yugarijwe n'umutekano muke umujyi wa goma ukomeje kugenda ugaragaramo ubwicanyi burenze cyane mu kwezi gushyize kubera impamvu nk'izo abagize sosiyete sivile kimwe n'abandi baturage bo mu mujyi wa goma barasaba ubuyobozi bwose bwa gisirikare mu ntara y'ikivu ya ruguru kwegura ku mirimo yabo muri ubu buyobozi bwa gisirikare ntacyo guverinoma yatugejejeho habe na gato gifatika cyane ku mutekano mu mujyi wa goma abaturage bakomeje kwicwa no mu bice biwuzengurutse byose niko ibintu bimeze ababigwamo cyane ni twebwe rubanda rugufi twibaza icyo ubuyobozi bwa gisirikare bwaje gukora hano muri kivu ya ruguru tukayoberwa cyane rwose guverinoma igomba kugira icyo ikora vuba byihuse kuko umutekano muke ukomeje kugenda wiyongera ubu ngubu icyo dusaba ni uko aba bayobozi bose ba gisirikare bakwegura ku mirimo yabo bagasubira aho abayobozi ba gisivile bazashobora kurindira umutekano abaturage kubera ko guverinoma y'igisirikare igaragara nk'aho iryamye muri raporo zitandukanye zasohowe kuva aho ubuyobozi bwa gisirikare muri kivu ya ruguru na ituri zumvikanishije uburyo ubuyobozi bwa gisirikare bwakubye inshuro nyinshi kwiyongera k'umutekano muke muri kivu ya ruguru ibyo bikaba bitandukanye kure cyane n'icyateye umukuru w'igihugu cisekedi gukuraho ubuyobozi bwa gisivile agashyiraho ubwa gisirikare iki cyemezo cyari kigamije kurangiza imitwe yose yitwaje intwari itemewe na leta no kurangiza umutekano muke mu mijyi na za teritwari zose z'intara ya kivu ya ruguru erite gashegu na bwana teoneste batsi gakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomoka muri teritwari ya rucuru bavuga ko umutekano muke wiyongereye cyane urabona ni kera abaturage bafite ubwisanzure mu gihugu ariko igihe ubuyobozi bwari buri mu maboko y'abasirikare ni ukuvuga ngo ku rwego rw'abaturage nta bwisanzure bwari buriho ariko mu karere kuko afite ibibazo kakirimo intambara twumvaga yuko iriya eta de siyeje igomba kuvaho iri gukurikiranwa n'ukundi k'umutekano uragenda uri kuboneka mu burere bumwe depite safari nyagatare watowe n'abaturage ba teritwari ya masisi avuga ko kuvaho ubuyobozi bwa gisirikare bwashyiriweho muri kivu ya ruguru umutekano muke warushijeho kwiyongera haba no mu byaro twe turi muri leta de siyeje tumaze imyaka ibiri tudakora ubu ntidushobora kujya no mu giturage tujye gusura abaturage turebe ibibazo bafite intambara yabereye ibunagana yabaye twaramaze kujya muri leta de siyeje mbere y'uko tuba turi ku puvuwari guverineri kareri nsanzu kasibita intambara ziraporogresa twibwira ngo bazameteza umutekano zira leta de siyeje bashyizeho ubutegetsi bw'abasirikare ariko baraporogresa ngabo bafashe rucuru bafashe ikiwanja baragiye bageze heza hose teritwari ya rucuru puresike yose yamaze gufatwa barebe ku buryo uyu mutekano wagaruka abaturage bagira amahoro uretse sosiyete sivile andi mashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko guverineri w'intara ya kivu ya ruguru n'abo bafatanyije kuyobora bananiwe kurangiza umutekano muke haba gukura emu makumyabiri na gatatu mu bice yigaruriye yewe no kurangiza amabanda ateza umutekano muke mu mujyi wa goma no muri teritwari ya nyiragongo ndetse na masisi mu kwezi kwa mbere umwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu ubwo yabazwaga ku bijyananye n'umutekano umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu ibice biyobowe n'abasirikare ndetse na polisi y'igihugu perezida felix cizekedi yumvikanishije ko ubuyobozi bwa gisirikare buzakurwaho mu gihe umutekano muke uzaba warangiye cyane ko ari nayo mpamvu nyamukuru yamuteye gushyiraho iki cyemezo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma Jimmy shukurani bakomera urakoze tuve goma tuja muri kivu y'epfo aho ubuyobozi bw'iyo ntara bwasubiye kurekura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yose kiretse inzahabu bwari bwahagaritswe kubera iki tubibaze mugenzi wacu ejo mukankusi ikomorerwa ry'ibyo bikorwa by'amabuye y'agaciro ryavuzwe na guverineri w'iyo ntara mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane guverineri jean jacques purusi sadiki mu kwezi kwa karindwi yari yahagaritse imirimo yose y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro anategeka amasosiyete n'abayakoragamo kuva mu bice birimo ibirombe icyo gihe yavuze ko icyemezo cyafashwe kubera akajagari katerwaga n'abakoraga muri ubwo bucukuzi ariko yirinda kugira ibindi atangaza birenzeho uretse zahabu ako karere kanakungahaye kuri gasegereti na koruta ikoreshwa cyane mu mashini zikoresha ikoranabuhanga nyuma y'inama n'abagize ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hafashwe umwanzuro wo gukomorera ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverineri ryabivuze iryo tangazo rivuga ko bazakomeza kuganira n'abafite uruhare mu ruganda rwa zahabu batandukanye ndetse n'abandi bakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro itangazo ryongeyeho riti ikigamijwe ni uguhindura urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukajya ku rwego rufite akamaro mu iterambere ry'intara ya kivu y'epfo n'abayituye yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandanirize mu burundi ku nkuru nari nabemereye nk'itangurano makuru abanyagihugu baba muri komuni ya kabezi turi mu ntara ya bujumbura igizwe n'amazone ane basaba ko baronswa umuyaga nkuba bamaze igihe badafise basigura ko atamuyaga nkuba atamuyaga nkuba bigorana gushikira iterambere muri kino gihe ibindi kuri no nkuru n'umenyesha amakuru yacu tiyarive ndayishimiye i kigali mu rwanda aha turi ku mutumba wa ramba muri komine kabezi aho abakunzi b'ijwi rya amerika bishikiye ahasanzwe harashinzwe ibyuma bitwara umuyaga nkuba gushika ubu nta nsinga zirashigwa ko abahaba ariko barashima kubona ibyo byuma byarashinzwe kuko ari ikimenyetso c'uko umuyaga nkuba ugiye kuhashwara nta bitigiri abakunzi b'ijwi rya amerika babashije kumenya iby'abantu baba kuri uyu mutumba wa ramba ndetse n'abagize komine yose ya kabezi basigura ko bari batanguye kwitegurira gukoresha iyo muyaga nkuba mu bikorwa by'iterambere kuko kutagira umuyaga nkuba bituma baguma inyuma mu iterambere uko niko babisigura ni uko busira kw'insinga hama karahura umuyaga nkuba kugira natwe turo amatara haba ibintu by'iterambere hari uko abantu bashobora kuba badandaza ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amata amatara amatara birafasha cyane bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona kandi ducuruza ibintu bigasohoka nk'aha aka kazi kacu dushobora gukoresha imashini z'umuyaga nkuba amateriye do sudire amasaro do kwafira n'ibindi n'ibindi twagomba ahubwo bice binyaruka dutangure kuri habona abanyagihugu baba muri iyo komine bemeza ko basigaye inyuma mu iterambere kuko komine babamwo isa n'iyegereye igisagara ca bujumbura bavuga ko bahura n'ikibazo co kutaronka naho bakanyisha ibintu bishobora gupfa iyo bitagiye muri firigo birimwo inyama n'amafi naho amatelefone yabo bavuga ko bifashisha abakoresha umuyaga nkuba uva ku mirasire y'izuba ariko naho hakaba atari henshi habegereye ikindi bavuga ni uko kutagira umuyaga nkuba bituma n'abasuma babiba buri munsi aho batubwiye ko bashobora kuryama bagasanga basuma inzu yose bayogeje iyo tugomba ibintu bijyanye na firigo urumva twajya kurondera iyo mafirigo ari hari umuyaga nkuba ibintu bijyanye no gusudira nko mu gihe cy'ubuza gukubisha nk'ibigori cyangwa imyumbati byatugora ugasanga tugiye mu za kanyosha usanga bibye mu mabotike no mu mazu barinjirayo kandi uryamye mu nzu bagasahura uturi mu nzu twose ukaza gusanuka usanga ibintu byose babitwaye bene by'ibotike yanjye ngaha bayivye vyose uyu mukenyezi avuga ko bamaze kumwiba inshuro nyinshi cane ati banteye ubukene kuko n'utwo nguze mbyuka badutwaye avuga ko bikinga umwiza bakiba abanyagihugu niba barantwara impuzu zose barantwara n'utuntu tutu hera nyene two gufasha umuryango je ndi umupfakazi kandi baranyivye gose gushika ubu nyene nta kintu mfise imbere n'inyuma bivuye ku basuma baguma badutera batuyiba ubwo mengo bafise n'ibintu bazirika ku bantu kuko usanuka ibintu byose bavyivye utazi nyene bayinjiye ngaho muri iyo komine nyene ya kabezi barafise ivyiciro by'amashuri atandukanye abanyeshuri biga ivyigwa bikenera ko bakoresha umuyaga nkuba babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bibabuze amahirwe menshi mu vyigwa vyabo nk'ubu nko kw'ishuri niga ko twiga ibyigwa bimwe bimwe byasabwa ko hakoramo umuyaga nkuba nk'ibyuma dukoresha mu ishuri bimwe bisaba ko umuriro uva ku muyaga nkuba ariko bitakunda kubwiyomva icyo twasaba ni uko botunyarekeza agira natwe ngo dutangure gukora nk'abandi abakunzi b'ijwi rya amerika bagerageje kurondera abajejwe intwaro ngaho muri komine ya kabezi bavugana n'umukuru wa zone ramba icoba kiriko kirakogwa kugira ngo umuyaga nkuba uboneke reyimonsingi yumva araremesha abarongoye ko igikorwa co gushirako intsinga muri ivyo bice kizotangura vuba n'aho atakiringo yerekana bisanzwe ibibazo by'umuyagankuba biri ngaho gusa no mu gakongwe harakenewe ko hajya umuyagankuba kuko hari ku muvuduko muremure wo gutera imbere hanyuma ziriya ntuze bashinze biriko birakora kugira ngo bashyireko amasinga ni ukuvuga bariko barakorera muri kabezi abaje kabezi ntibaza ko baca begereza gushyira isinga harya nyene nabonye kwiramba naho batanguye gushinga amapoto komine kabezi iri mu makomine yegereye igisagara ca bujumbura aho kuhashika uvuye muri komine ya kanyosha harimwo ibirometero hagati ya bine na bitanu imitumba imaze gushirwamwo ivyuma bitwara umuyaga nkuba ni imitumba ya ramba mena kiremba na kabezi yose ikaba iri muri komine ya kabezi intara ya bujumbura thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda duce rero tugaruka ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi turagaruka cyane cyane mu by'amatora ya leta zunze ubumwe za amerika ariko tubifatiye ku yindi migabane aho muri ukraine bakurikirana hafi cyane iby'amatora ya perezida azuba ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na rimwe uno mwaka mu nkuru zihariye zibasobanurira ibijyanye n'ano matora yo muri amerika uno munsi mugenzi wacu thomas kamirindi aradufasha kuraba igituma abanyagihugu ba ukraine ukraine bakurikiranirana hagufi amatora ya amerika kuva uburusiya buteye mu kwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bushaka kwigarurira ukraine yose ukraine nicyo gihugu cya mbere ku isi kibona inkunga iremereye ya leta zunze ubumwe za amerika amerika kandi nanone iri ku isonga kure cyane mu bihugu byose bitera inkunga ukraine guverinoma ya perezida joe biden na visi perezida we kamara harris imaze kuyiha amadolari agera kuri miliyari ijana na mirongo irindwi n'eshanu amenshi muri yo ni imfashanyo ya gisirikare n'akataraboneka nk'uko mikola davidyuk umushakashatsi mu bya politiki wo muri ukraine yabibwiye ijwi ry'amerika
kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose niyo nkunga ya mbere nini kurusha izindi zose amerika ihaye igihugu cy'uburayi banditse amateka rero
kugira ngo imfashanyo zikomeze zigere kuri ukraine mu ntambara irwana n'uburusiya guverinoma ya perezida volodimir zelenski ivuga ko irimo itegura uburyo izakorana na guverinoma y'uzatsinda aya matora ya amerika yaba kamara harris wo mu ishyaka ry'abademokarate yaba donald trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani kandi guverinoma ya ukraine yarabitangiye koko bityo ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwa karindwi gushize biturutse kuri perezida zelenski wabisabye yavuganye na trump kuri telefone trump yari yaraye yimitswe ku mugaragaro n'inama kaminuza y'ishyaka ry'abarepublikani nka kandida waryo ako kanya bakimara kuganira zelenski yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko yabwiye trump ati ukraine izahora ishimira leta zunze ubumwe za amerika idahwema kuyitiza imbaraga zo guhangana n'iterabwoba ry'uburusiya trump nawe yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ati jewe nka perezida utaha wa leta zunze ubumwe za amerika nzazana amahoro ku isi nzahagarika iyi ntambara yatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane inashwanyaguza imiryango y'inzirakarengane itabarika impande zombi zizicara hamwe ziganire ku masezerano yo guhagarika ubwicanyi kandi azaca inzira y'iterambere nyamara rero abashakashatsi n'abasesenguzi b'abanyayukurene ntibizeye trump umwe muri bo ni yivene hiribovski umushakashatsi mu bya politiki yabwiye ijwi ry'amerika uko abibona
igihugu cya Ukraine kiri hagati nk'ururimi kuko Trump aramutse atowe ashobora guhagarika inkunga yose Amerika iha Ukraine kandi ahora anavuga ko ashobora gukura Amerika mu muryango wa OTAN cyangwa kuyica intege mu buryo ubwo ari bwo bwose
usibye trump koko wamye avuga ko azareka uburusiya bugakora icyo bushaka muri ukraine na jd vance kandida visi perezida we bafatanyije kwiyamamaza kuri tike imwe y'abarepublikani aherutse gutangariza radiyo imwe yo muri amerika ati ukraine ni akazi kayo uko byayigendekera kose ntacyo bimbwiye zelenski na trump bahuye rimwe ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda i new york ku ruhande rw'inama rusange y'umuryango w'abibumbye trump yari akiri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ikiganiro cyabo giherutse kuri telefone ni icya mbere hagati yabo bombi kuva uburusiya bugabye igitero simusiga kuri ukraine mu kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri hari hashize imyaka itanu nanone baganiriye kuri telefone byaviriyemo Trump hafi kwirukanwa ku butegetsi n'inteko ishinga amategeko Congress niba mubyibuka naho Kamala Harris na Perezida Zelensky bahuye inshuro esheshatu kuva Harris abaye Vice Perezida wa Amerika ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubwa nyuma ni mu kwezi kwa gatandatu gushize mu nama mpuzamahanga yo ku mahoro muri Ukraine yabereye mu Busuwisi abakurikiranira hafi politike y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteze ko aramutse atsinze amatora harisi yakomeza umurongo umwe wo gutera inkunga Ukraine
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero inshuti bakunzi bacu mu kanya turaca duhana agahindukira ariko imbere ko dusezerana mu nkundire ngende ndabibukije ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru y'uno munsi naryohewe no kubashikiriza ku mugabane wa afurika urwego rw'ubuyobozi bw'ikirenga bwa sudani rwavuze ko rushobora kwemera ikoreshwa ry'ikivuko adre iki kivuko kiri ku mupaka wa cad ni mu kiringo cy'amezi atatu ino ngingo ibigo bitanga imfashanyo byari bimaze igihe kirekire birindiriye kugira ngo bishobore gushikana imfashanyo mu turere tw'intara ya darfur twugarijwe n'inzara mu intambara ya Ukraine n'Uburusiya haheze indwi irenga Ukraine ifasha agace gato ku butaka bw'Uburusiya ariko ntirasobanura icyo ishaka gukoresha ku gace ingabo za Ukraine zambutse umupaka ku buryo butunguranye kuwa kabiri tariki ya gatandatu ku kwezi zinja mu karere ka Kursk kari mu majepfo y'uburengerazuba bw'Uburusiya ino nkuru murashobora kuyisoma yuzuye kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com naho ku ruhande rwa Hamas na Israel abahuza muza mpuzamakungu mu ntambara israel ihanganyemo na hamas baridoha ku murwa mukuru wa qatar mu biganiro byo kurondera ingene impande zishamiranye zotanga agahengwe mu ntambara ibandanya mu ntara ya gaza israel iridoha ariko abarwanyi ba hamas bo bavuze yuko naho bashobora kuza kugirana ibiganiro byihariye hagati yabo n'abahuza bataza guhonyora mu biganiro israel irimwo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu kwezi kumwe gusa abantu mirongo umunani niyo bamaze kwicwa hakoreshejwe imbunda abandi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani barakomereka mu gisagara Goma umurwa mukuru intara ya Kivu ya ruguru abanyagihugu na sosiyete sivile muri Kivu ya ruguru basaba ko ubuyobozi bwa gisirikare bukugwaho mu Burundi abanyagihugu baba mu makomune ya kabezi intara ya bujumbura igizwe n'amazu ane basaba ko baronswa umuyaga nkuba bamaze igihe badafise basigura ko atamuyaga nkuba atamuyaga nkuba bigorana gushira iterambere gushikira iterambere muri kino gihe leta ariko irabahamagarira no kuja muri iryo y'iterambere muri repubulika ya demokarasi ya kongo kandi ubuyobozi bw'intara ya kivu y'epfo bwasubiye kurekura ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yose kiretse inzahabu bwari bwahagaritswe kubera ko bavuga ko eh, zimbugwa zicukugwa bidakurikije amategeko nonga hariho duce dusozerera amakuru yacu uno munsi mwakoze kudutega abiri diane ninahazwe niwe kwa- mwari kumwe kuri mikoro bakoze badufashije mu bhinga bw'ibyuma muri bo harimo nadia taha na enjeniyeri bari kumwe mu rwanda no mu burundi n'ahandi mwemera ibya ekereziya katolika uno munsi n'umunsi mukuru w'ibirira mu ijuru rya bikira mariya abawuhimbaje n'abaza kuwuhimbaza tubifurize rero umunsi mukuru mwiza naho ubutaha ahanje imana niyongera kudutiza amagara tuzosubira mu ndwiza mubandanye kuranirwa mu mwanyu no mu byanyu